Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayilsaatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayilsaatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessanarraa aan jaallanne gammadaati. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aarratti. gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa hanga tokkorra deebinee isin dhageessifna. guyyaan walabummaa pireesii sadarkaa addunyaatti jimaata darbe kabajame itiyoophiyaanis kanneen kabajje keessaa tokko.
bara darbe yeroo addunyaa irratti gaazexeessonni gara dhibba tokko ajjeesamaniif gara dhibba sadii mana hidhaatti darbatamanitti bakka jijjiiramni guddaan ni ta'a jedhamee hin eegamiin itiyoophiyaa keessatti jijjiiramni argamuun hafuura abdii gaarii uumee jira sirna kabajaa ayyaana walabummaa pireesii addunyaa itiyoophiyaa keessatti ayyaaneffametti hirmaachuudhaaf yuuneeskoon kanneen afeeraman keessaa gaazexeessaan biyya paakistaan amiid amiir kana laalchisuun ennaa dubbatu kunanaaf ajaa'iba guddaadha waggaa tokko dura bara 2018 Itiyoophiyaan biyyatti gaazexeessonni mana hidhaa jiraniif gaazexaaleeniif akkasumas immoo marsariitileen ugguramanii turanii amma garuu eega muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed taayitaa qabatanii as miidiyaan walaba ta'ee hidhamtoonni siyaasaa hiikaman gaazexeessonni illee hiikamanii jiru jechuun dubbatee jira muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed immoo gama isaaniitiin kana ilaalchisuun ennaa dubbatan nagaaf tasgabbii biyyattii keessatti kanneen yaaddoo keessa buusan keessaa tokko sabaa himaalee itti gaafatamummaan itti dhaga'amne jedhanii jiru ayyaana walabummaa pireesii ilaalchisuun kan dubbataniin dhaabbatoonni miidiyaaf gaazexeessonni biyya keenya haala dandeessisaa kana keessa yeroo jiranitti akkaataa itti gaafatamummaa qabuun hojjechuun barbaachisaadha jedhaniis hubachiisanii jiru. guyyaa walabummaa pireesii addunyaa ilaalchisee daayireektarri voa amandaa benet oduu gabaastuu voa saalem salamoon waliin gaaffiif deebii geggeessanii jiru jaallannitu dhiyeessa.
yuunaayitid isteets keessatti walabummaan pireesii heera biyyattiirra kan kaa'ame yoo ta'u walabummaan pireesii hin jiru taanaan uummataaf odeeffannoo walaba ta'e kennu akkasumas hawaasa deemokiraatawaa qabaachuunis hin danda'amu jedhu voa daayirektara kata'an amandaa barnat addunyaa irratti akka mul'ataa jiru mootummoonni rakkoo keessa jiru yookaan waan uummanni hin jaallanne hojjetaa waan jiraniif fonqolcha mootummaa filannoo walfalmisiisaa ta'e. yookaan immoo pireesii ennaa cufamu argaa jirraa jedhu amandaa barnat sababiinsaas.
It's because they realize that information is power and if the people get too much.
Odeeffannoon humna akka qabu hubatu yoo uummanni humna guddaa argate humna aangoo hoogganootaa madaalii eegsisuu waan danda'uuf kanaaf aangoo kana ofii qofaaf argachuuf jecha pireesii cufuu jedhan. raadiyoo sagalee ameerikaa kan ilaaleenis ennaa dubbatan waggootii torbaatamii shanaan darbaniif oduu qabatamaa fi mirkanaa akkasumas odeeffannoo biyyoonni adda addaa argachuu hin dandeenye uummataan ga'aa turree jedhan tamsaasi keenyas biyyootii addunyaa irratti balbala cufatan hanga tokko dhaqqaba jedhanii.
Only about 13% of the countries in the world, or the people in the world live in countries.
Biyyoota addunyaarra jiran yookaan immoo biyyooti kana keessa kanneen jiraatan harka kudha sadii qofatu pireesii walabaa akka qaban dhaga'uun rifaasisaadha jedhan. Uummanni odeeffannoo itti amanu argachuu waan qabuuf isa akkasii tajaajilaa jirra jedhu. Hojjetoonni VOA kanneen biyyoota walabummaan pireesii hin jirre keessa hojjetan ilaalchisees waanuma gaazexeessonni biyya ofii keessatti irra ga'uutu isaan mudataa jedhan waajjira jalaa cufuu meeshaa ittiin hojjetan harkaa fuudhuu reebuu jedhaniiru. yeroo ammaa hojjetaa keenya mana hidhaa keessaa hin qabnu garuu carraa hidhamuu inuma jira akkuma gaazexeessonni biyya ofii keessatti doorsifaman kanneen voa hojjechuuf ergamanis ni doorsifamu gaazexeessota keenya. dararaa akkasii keessa darbanii warra hojjetan irratti hirkanne gabaasnaa jedhan amandaan dararaa gaazexeessota voa afrikaa keessa hojjetan irra ga'u amandaan gaafatamanii.
I was able to meet with groups of journalists in
Garee gaazexessootaa walitti qabaman Ugaandaa keessatti arguu danda'eera. Hedduun isaanii hojii irratti bobba'aniitu jiranii reebamaniiru. Gaazexessoota guutuu Afrikaa irraa walitti dhufan garee gareen qoonnee dubbisnee jirra. Caasaa miidiyaa keessa hojjetan rakkoo akka qabu nu hubachiisan jedhan. gaazexeessota addunyaa irratti akka gaariitti gabaasuu fi seenaa hojjechuu dandeenyaa jedhu garuu rakkoo guddaa keessa jiru abbootii qabeenyaa sabaa himaa sana qabatanii jirantu waan fedhan akka hojjetaniif hin eeyyamaniif kun rakkoo guddaadha ka jedhan amandaan mindaan gaazexeessota afrikaaf baafamu xiqqaadhaa jedhan jireenya ofii gaggeessuun iyyuu qabsoo cimaatti ta'eera jedhaniiru. sadarkaan gaazexeessummaa madaaliinsaa jedhu amandaan waan gabaafamu sun sirrii ta'uusaa mirkaneessuu fi gama dhimma falmisiisaa sana keessaa harka qaban hundumaa haasofsiisuudha kun oduun madaalawaa akka ta'u godha dhugaarratti hirkachuun adda baafachuu yaaluunis ni gargaara kanaaf gaazexeessonni ameerikaa keessaa qabnu waayiloota isaanii iddoo biraatii gabaasaa jiraniif odeeffannoo sirrii fi dhugaa jiru kan ilaaleen madda dabalataa ta'uufii qabu jedhan dhaggeeffatoonni keenya madda amanamoorraa oduu argachuu qabu kunis mirgaa jedhan muuxannoo qabanirraa innaa dubbatan fakkeenyaaf yeroo dheeraa dura chaayinaa keessan ture kan jedhan daayirektarri voa oduun isaanii oduu hin taanedha. mootummaan waan guyyaa sanaaf yaaduu qaban itti hima yookiin immoo kan paartii kooministii chaayinaa sana akka yaadan godha waan uummanni amanuu qabu lafa kaa'u kanaaf wanni gochuu danda'amu hagas mara mitii jedhan waggaa darbe somaaliyaa keessatti gaazexeessaan oduu gabaasuudhaaf jecha hordofaa ture boombii konkolaataa dho'een ajjeefame kun balaa uummatarra ga'een akka carraa ta'uu mala garuu kanneen. waan ati gabaastuuf akka itti gabaastu hin jaallannes uummata keessa daa'atanii sirratti qiyyaafachuu danda'uu jedhan kanaaf addunyaa guutummaa irratti gaazexeessonni keessumaa waa'ee malaammaltummaa gabaasan irratti qiyyaafatamaa jiraa jedhan vo'n addunyaa irratti walabummaa pireesii bakka bu'ee oduuwwan walabummaa pireesii ibsan hordofuun barbaachisaa waan ta'eef piroojeektii tokko banamuusaa amandaan ennaa ibsan.
so that we begin to cover the stories that show all the various ways, not just jailing and killing, but all the various hidhaa fi ajjechaa qofatoon taane odeeffannoo karaa mara jiru hundumaa dhiyeessuu jalqabuuf jirra uummanni odeeffannoo akka hin arganneef waan hojjetamu jira kanaaf odeeffannoo jiru kan ofiisaas beekuus haa ta'u kan hin beekne akka bira hin geenyeef waan hojjetamu sirriitti hubachuu qabaa jedhan kana malees uummanni pireesii walaba akkamitti dhaqqabuu akka danda'u agarsiisuu yaalla fakkeenyaaf itiyoophiyaa keessatti yeroo ammaa faallaa isa cufuu sanaatu mul'achaa jira maaliif yoo jedhame hooggana haaraa argameetu jijjiirraa fidee jedhan kanaaf uummanni walabummaa pireesii maal akka ta'e guutummaatti hubatee kun hagam barbaachisaa akka ta'u murteessuu akka danda'uuf piroojeektii bannee hojjetaa jirraa jedhu daayirektarri voa amandaa barnat magaalaalee oromiyaa kudha sagal keessatti mariin obbolummaa kan sablammoota naannoo oromiyaa keessa jiranii gaggeeffamee jira.
waltajjiin obbolummaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti jiraatanii guyyaa har'aa kan magaalota kudha sagalitti eegale sadarkaa aanaatii fi gandootaatitti borii iftaanillee itti fufeetiniin oolaadhaan ibse biiroon dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Hoogganaan biirichaa obbo Admaasuu Daamxoon raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti waltajjiin saboota sablammootaa fi uummattoota naannoo oromiyaa keessatti jiraatanii fi kanneen daangaa naannoo oromiyaa irratti argaman hirmaachisu guyyaa har'aa kana eegalamee mariin bal'aan irratti taasifamuudha dubbatan obbo Admaasuun.
Uummattoota naannoo keenya keessa jiran hundumtuu hariiroo obbolummaa isaanii caalatti kallattii itti cimsuu danda'anii fi walii wajjin ta'anii rakkoo waliin mudachuu malanillee shiroota adda addaa kana dura sabaa sablammoota walitti buusuuf. mata waliin jiraatu walirraa fageessuuf akka wal jidduutti shakkiin uumuu gochuudhaaf xaxamaa kanallee uummanni beekee irratti dammaqee waliin hojjechuu akkuma kana duraa aadaa duudhaa waliin qabanii waliin cimsamanii miira obbolummaa gaariidhaan jijjiirama amma jalqabamee kan itti fufsiisuudhaa fi bu'aa caaluuf hojjechuu akka dandeessisuuf waltajjiin godinaalee naannoo Oromiyaatii fi magaalota gurguddoo irratti har'a eegalamee jira.
Waltajjiin guyyaa har'aa eegale kunillee magaalota gurguddoo naannichaa kanneen akka Adaamaa, Bishooftuu, Shaashamannee, Sabbataa, Laga Xaafoo fi kanneen biroo kudha sagal waliigala ta'an irratti kan inni taasifame. Isaan kanneen keessaa godinni Shawaa Bahaa kan waltajjiin obbolummaa sabootaa itti taasifame keessaa isa tokko. Obbo Geetaachoo Taamiraat bulchaan godina Shawaa Bahaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhimma nageenyaatii fi waliin misoomuu duudhaa Oromoo kanneen biroollee hammateetiniin jiraatu ittiin agarsiisuudhaaf waltajjiin kun waa hedduu barsiiseedhaan dubbatan.
godina keenya keessaa karaa bal'ina qabuun saba hunda jiru karaa hammachiiseen waamne ittaansuudhaan immoo godina keenya irratti kan daangofne osoo hin ta'in godina naannoo affaar irraa aanaa Awaashiin waamne irraa isaan hirmaatanii jiru. Kibbaa keessaa immoo aanaa maraqootii fi aanaa maskaa hirmaachisnee irra godinaalee ollaa keenya jiranu. Kan kanarra darbee jiru immoo miinjar shonkoraa ergaa dabarsinee fi turre argamuu hin dandeenye. Haa ta'uti warreen argaman garuu karaa bal'ina qabuun sirriitti maree bal'aadha kan gaggeessine.
Qees Waakidoo Badhaasoo naannoo uummattoota kibbaa aanaa Maaraqoo irraa waltajjii Adaamaatti godinni Shawaa Bahaa qopheesse kanarratti hirmaatan. Qees Waadikoo akka dubbatanitti yeroo dheeraa hawaasummaa jiruuf jireennaan Oromoo waliin jiraachuu dubbatanii duudhaan Oromoo guddaa ta'uullee akeekan waltajjiin kunillee duudhaa Oromootii fi eenyummaasaa kan sirriitti garsiise biyya kana ijaaruufillee kan bu'uura lafa kaahu ta'uu dubbatan.
Tokkichummaa Itoophiyaa barreessuuf walitti nu qabanii nu akka bishaa beekumsa argannee jirra karaa adda walgeettii adaatiitti. Ijaarsonni Oromoo nama araarsuuf karaa seerri jedhutti waan hundaa godhaniiti waagaa kafalanii jiru.
Obbo Admaasuun turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin akka dubbatanitti rakkoo darbee darbee biyyattii keessatti uumamuun saboota sablammootaa fi uummattoota biyyattii walitti buusuu keessattiyyuu naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffannaan taasifamee akka waan Oromoon saboota kana hammateetiniin geggeessuu hin dandeenye fakkeessuudhaa fi walitti bu'iinsa taasisuudhaaf kanneen wixxifatan adabachiisuu keessatti michummaan akkanaa shoora ol aanaa qabaadhaanillee dubbatan hariiroo obbolummaa. cimsuudhaan dabalatattillee hojiileen naannolee waliin hojjetamu hedduudha keessattiyyuu walitti hidhamiin misoomaaf diinagdee bal'inaan kan hojjetamuudha jedhan obbo admaasuun gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e muktaar jamaal adaamaarraa.
godina iluu abbaaboor magaalaa gooreetti uummanni hiriira bahee waggaa kudha sadii dura hojii kadhaabe dirreen xayyaaraa akka banamuuf gaafatanii turan.
Abbaa Gadaa Baharuu Tolaa namoota godina Iluu Abbaa Booraa Gooreetti hiriira ba'an keessaa tokko buufatni xiyyaarichaa waggoota saddeettama caalaniif tajaajilaa ture bara kudha sagal sagaltamii saddeetitti hojii dhaabuu isaa yaadachuudhaan komiin hiriira mormii kana itti geggeessaniif maal akka ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Beekamuu nurraa hin qabu, nurraa ka'uu hin qabu, seenaan keenya dhokachuu hin qabu jechuudhaan hiriiree nama sagalee isaa dhageessifachiisuudhaaf bahee jiraateyyuu. Kanaaf kan uummanni kun barbaade amma tattamaan hojiirra nu oolee sagaleen uummataaf ni dhagahame. Gaaffii namni soomaati yeroo doktariin dhufanii bilamaan faangaafaa dhufanii amma wanaatti dhufanii xiyyaaraa kun ijaaramuu kana ta'eef sababa uummanni gareetiif uummanni natti waliin galleessi murtee keessan barbaada waan ta'eef isin bakka isin jettan isin hojjannaan hin jedhaniitu abdii kan dhufanii deeman.
Kamisuma irraa eegalee hamma sanbata duraa darbeetti guyyaa sadiif osoo manatti hin galin akka daandii irra turan himanii mootummaan deebii akka kennuuf gaafatanii jiru. Shamarree Alawiyaa Imaam osoo buufatni xiyyaaraa gooree ijaaramee bu'aa inni buusuu danda'u jettu akkasitti ibsiti.
Seenaan ishee beekamuu kan danda'u seenaawwan akka buufata xiyyaaraa kun yoo deebee tajaajila kennee akka beekamtu taasisamuudhaan ala waan hin taaneef seenaa qabnu dhabuu hin qabnu. Kanaaf mootummaan kana hubatee seenaa fi eenyummaa naannoo kana irratti qabamu hunduma dhabarsiisuudhaa fi hojiin hojjetamoo haa dhaabbatudha. Turtiin goree hambummaa qaba, seenaa qaba, maalummaa qaba. Kanaaf hambaan immoo diigamee miti iddoo biraa kan deemu. Hambaan keenya jala hin diiginaa kaayyoo jedhuudhaan namni kan intinechaa jiru.
Waan akka komannu nu taasise biraan ammoo qorannoo ijaarsa xiyyaarichaa geggeessuuf taasifameen ta'ee jedhanii kan gooree irraa kaasuun mattuu geessanii jetti. Hiriirtota wajjin guyyaa sadanuu kan turan ta'uu kan himan bulchaan aanaa Allee obbo Yohaannis Kabbada waa'ee gaaffii mormii kee irratti akkas jedhan.
Eeripoortonni tajaajila dhaabanii yeroo dheeraa turanii iddoo baay'eetti deebi'anii tajaajila jalqabanii kamii tajaajila deebi'ee kennaa hin jiru waan ta'eef mootummaan maaliif kana nu deebisuu dadhabee haaraa gaafataan jiru eerpoortiin kanaa fi ajandaan hiriira kanaa kana ture.
Bulchaan godina Iloo Abbaa Booraa obbo Namirraa Bulii waa'ee komii dhiyaate ilaalchisee deebii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin akkas jedhanii jiru.
Ummati komii qabu bal'inaan kaaseera. Shakkii nurraa qabus kaaseera. Buufatni xiyyaaraa kun bara kuma lamaa fi saddeeti jalqabee koreen dhaabbatee koreen yeroo sana dhaabbate maallifatti walii galee iddoo sadii filatee ture. Iddoon tokko koree mataa isaatii iddoon tokko lamaan gidduudha. Sadaffaan immoo saardoo lafa jedhamudha. Isa kana irratti qorannaan gaggeeffamee dhumarratti fudhatama kan argate saardoo sana akka ogeessi qorate. Goreen intarnaashinaal istaandardii hin guutu jedhameetu keessaa hafee lammaffaa immoo birriin biiliyeena tokkoo fi tuqaa saddeet poostii inni gaafatu. Inni sadaffaan immoo birrii miliyoonaa dhibba torbaaf jaatama. Kan goreetti dhiyaatu sun garaagarummaa birrii miliyoona dhibba saddeetii akka qabu ogeessi kan nutti hime irra deebi'amee ammas yeroo laallu qorannaan sun kanuma kan agarsiise jechuudha. Amma dhuma irratti warri eerpoortochii filannoo lama kennan yookiin waan amma jedhame kana fudhatanii gara hojiitti galu immoo eerpoortii kana gara biraatti dabarsu. Kanaaf filannoon keenya dhabuudhaa fi argachuu gidduu ta'e jechuudha. Garuu immoo goreen dhuguma miidhameera seenaa isaaniiti. Seenaa isaanii kana mootummaan karaa biraadhaan gargaaru uffati xiyyaaraa kunnuuf hojjetamu kan jedhu ummati godinichaa bakka bu'ee dhufee kan irratti waliigalee jechuudha.
Waan ta'uu qaba jedhanis akkasitti dubbatu obbo Namarraan.
Har'as isaanii wajjin mari'anneerra. Maree kana hamma ta'e nu hubataniiru. Namni hundi garuu maree sana fudhateera inni amanuun rakkisaadha. homaa waan karaa seeraa ala ta'e isaanirraa kaafnee gara biraatti geessaa akka hin jirre amaluu akka qaban gargaaruu dandeenya misooma biraadhaan kan jedhamu qaama biraa wajjiniin dubbannee irratti hojjechuun nurra jiraata kana immoo gaafatamummaa fudhannee hojjenna keessaas koree dhaabbataa jennee korees dhaabbataniiru.
Buufatni xiyyaaramattuu ni ijaarama jedhamee karoorfame baruma kana keessa akka jalqabamu kan isaan dubbatan raadiyoo sagalee ameerikaaf naakoor malkaa amboorraa.
Pireezidaantiin Itiyoophiyaa duraanii Dooktar Nagaasoo Gidaadaa du'aan boqochuu isaanii kan ilaaleen wiixata darbee guyyaa gaddaa labsame alaabaan biyyattii gadi bu'ee fannifame kana irrattis kan gabaasne qabna.
sirni awwaalcha pirezidaantii itiyoophiyaa duraanii dooktar nagaasoo gidaadaa bakka maatiin jaallattoonnii fi qondaaltonni mootummaa olaanoo dooktar abiyyi ahmed muummee ministeeraa itiyoophiyaa pirezidaantii itiyoophiyaa saalawarqi zawudee fi qondaaltonni olaanoon biroos bakka argamanitti kaleessa raawwateera kaleessa sirna gaggeessaa reenfa dooktar nagaasoo gidaadaa garma barkumeettaa taasifame irratti argamuudhaan haadhi warra isaaniif ijoolleen isaanii akkasumas hiriyoottanii fi aangawoonni mootummaa waa'ee dooktar nagaasoo dubbataniiru. Dooktar Nagaasoo Gidaadaa nama kaayyoo isaaniif wanta itti amanan gochuudhaaf jecha rakkina hedduu arganidha. Mul'anni Nagaasoon qabu sabaaf sablammoonni Itoophiyaa wal danda'uudhaan karaa dimokiraatawaa nagaa heeraaf seera kabajanii waliin akka jiraatanidha jedhan haati warraa Dooktar Nagaasoo Riijinaa Abbalti. Inni nama qajeelfamaa ture. Karaa piroopagaandaa osoo hin taane dhugaa qofaadhaan kan hin deemu. waan dhugaadha jedhee amane irratti eenyu wajjinuu waliin galu dhugaan jal'annaan asiif achi qabuus hin beeku murteessaa kan hordofee waan dhufu hundumaa fudhachuudhaafis qophiidha firoottan maatii fi akkasumas hiriyoottan isaarraa gaaffii hedduu ka'aaf ture jedhan haadhi warraa dooktar nagaasoo gidaadaa aadde riijinaan. nagaasoo waliin akka abbaa warraaf haadha warraa qofa osoo hin taane walitti dhufeenya cimaa qabna hiriyaa dhugaas waliif ta'uudhaan waliin jiraachaa turre jedhan aadde riijinaan. Ibsaa Nagaasoo ilmi Dooktar Nagaasoo Gidaadaa waa'ee abbaa isaa dubbateera.
Abbaan koo uummata Itoophiyaa akka maatii isaatti jaallata. Kanaaf jireenya uummata isaa fooyyessuudhaaf jireenya isaa guutuu kennee kan hojjete.
Hiriyaan ijoollummaa kan waliin guddatan obboleen colataa sirna gaggeessaa Dooktar Nagaasoo irratti daandiin Nagaasoo inni marfata baay'atuu fi bu'aa bahii heddummaatu har'a xumurameera jedhan.
Mangaduu rajjim nabbar. Nagaasoon andi gizee በኦነግ ጎራ እናገኘዋለን። ትንሽ ቆይቶ በተቃዋሚ ጎራ እናገኘዋለን።
ዳንዲንሳ ዴራ ቱሬ ነጋሶን ሲያ ቶኮ አባዎታ xiqqoo ture immoo gara paartii mormituu biroo keessatti argama. Achi naannee immoo paartii biyya bulchaa jiru keessatti argama. Nagaasoon si'a tokko barnoota hordofuudhaaf dambidoollootti arginaan achii dhufee immoo masaraa mootummaatti argama. Daandiin sun amma raawwateera. Daandiin keenyas kana booddee baay'ee dheeraa miti. akkuma isaa osoo qabsoofnu waan garaa keenyaa dubbachaa darbuu wayya. Kanaaf maatii fi uummata Itoophiyaatiin waa'ee du'a isaa dhiifnee waa'ee jiruu ajaa'ibaan keessa darbee haa dinqisiifannuun jedha galatoomaa.
Sirna gaggeessaa reenfa Dooktar Nagaasoo Gidaadaa irratti hiriyoonni isaan waliin qabsaa turanii fi paartii isaan hoogganaa turan aandannet lafiitina dimookiraasii keessatti waliin turanis waa'ee Dooktar Nagaasoo dubbataniiru. Dooktar Nagaasoon nama dhugaadhaaf dhaabbate mirgi nama maraa walqixa akka kabajamuuf nama dhugaadhaaf qabsaa turedhas jedhan. Pireezidaantiin Itoophiyaa Saalawarqi Zawudee boqochuu Dooktar Nagaasootiin gaddatti dhaga'ame ibsuun Dooktar Nagaasoo waliin bara 1983 yeroo biyya Senegaal jiraadhuun wal argee jedhan yeroo jalqabaatiif. Dooktar Nagaasoon hayyuudha naamusa gaarii qabu uummata tajaajiluuf uummataaf jiraachuun irraa baradhee jedhan.
አንጋፋው ፖለቲከኛ እንዲሁም የታሪክ ምሁሩ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ለእምነትና ለሕሊና መኖርን አሳይተውናል። የግል ጥቅም፣ ሀብት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ biyya isaanii haqaan qulqullummaa fi amanamtummaadhaan tajaajilaniiru qulqullummaa sammuutiif jiraachuun maal akka ta'e qabeenyi badhaadhummaan isaaniif homaa akka hin taane nu barsiisanii darbaniiru sammuuf jiraachuu akkasumas amantaaf jiraachuu nu barsiisaniiru nu agarsiisanii jiru rakkoon osoo gufuu isaaniitti hin ta'in fuulduratti tarkaanfachuu danda'aniiru aantummaa uummataa filatanii uummataaf dhaabbataniiru jaalalaaf kabajas uummatarraa argatanii jiru. bor abbaa seenaa biraa ta'uu isaanii hubatanii waan gaarii hojjetanii maqaa gaarii galmee gaarii irratti galmeessanii darbaniiru jedhan pirezidaantii Itoophiyaa Saalawarqi Zawudee. Sirni awwaalcha Dooktar Nagaasoo kaleessa Finfinnee naannoo Wiingeet Phaawulos Wapheexroos raawwateera. Maatiif firoottan isaanii akkasumas uummata Itoophiyaa maraaf jajjabina hawwina. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinnee.
Dooktar Nagaasoo Gidaadaa amma jiraachuu baatullee nama waan himaniif hedduu qabu. Obsa qaba. Mindaa diqqaan jiraachaa ba'e. Adoobsa akkana qabaachuu baadde nam biyyaayyuu baqatee ba'uu jedhe bar tokko naman dubbisinallee tanuun mirkansi. Akkana jedhe Dooktar Nagaasoon.
Tuuni kaayyoo qabaachuudhaa baadde yoona nama maraatu ture yookiin biyyayyuu gad lakkisee biyyi kun kan koomiti jedhee abdii kutatee rakkina adda addaa keessa galu ture.
Ganni shaniin dura siyaasa keessa ba'e. Tokko dhiba akka malee nadda deebi'ee keessa na baasee jedha. Talammeessoo tacuuf caaltammoo jajjabduuni.
Ganna darbe jalqabee waggaa torbaatama guuteera. Waggaa torbaatama kana keessa gara waggaa afurtamii shanii hojii siyaasaatii fi gaggeessummaa siyaasaa keessatti hirmaadheera. Amma nagaa kan jedhutu natti mul'ate. Dargaggoonni iddoo fudhatanii dhaloonni nutti aanu utuu gaggeessee wayya kan jedhu yaada koo keessatti dhalateera.
Hariyyooti Dooktar Nagaasoo maaliin qaabatan? Dooktar Gammachuu Magarsaa barsiisaa seenaati. Yuunivarsiitii Finfinnee barsiisaa ba'ellee. amma yuunivarsiitii obbo Dinquu Dayyaasa Rift Vaalii yuunivarsiitii Adaamaa jirtutti daayirektara jidduu gala aadaa Oromooti. Kanaaf Dooktar Nagaasoon walii dubrii jedha.
Dooktar Nagaasoo dura namni seenaa Oromoo kana argaa dhageettiin Oromoo iyyuu maal fakkaattii waan jedhu namni dura qorachuu calqabe Dooktar Nagaasoodha. Isa dura namni ture Dhiinsaa Leeqqisaa Abbaa Joobir jedhamee. Dooktar Nagaasoon immoo isatti aanee nama waan argaa dhageettii Oromoo kanatti intarestii guddaadhaan umurii isaa gara caalu wannuma sana irratti nama dabarse ta'uu isaati.
Dooktar Nagaasoo obsi eessaan gahe?
Argaa dhageettii uummata ofii kan hin qoratamin barbaaduun beektaa iyyuu obsa ta'eeti. Dooktar Nagaasoon jiruudhumaaf jireenya isaarraa barate.
Hojiirra bu'ee jennaan illee akkuma namni dhibii taaksii yaabbachaa jireenyummaan jiraachaa ba'e. Dooktar Gammachumee akka maansi gorsoo hedduu.
Taaksii keessatti Dooktar Nagaasoo wajjin wal argineerra gaaf takka giddugala aadaa Oromoo akka dhaabbatuuf kan riisarchiin piroopoozaliin haa dhiyaatu jedhes Dooktar Nagaasoodha yeroo inni pireezidaantii ture. Egaa achii bahees riifti baadiitti torban torbaniin hojii argina turre. Wanni inni yeroo hundaa natti dhaamu wanna Oromoo kana barreessuutti hin baay'inii. Ijoollee ol guddataa jirtu kana argaa dhageettii barsiisuutti booddee itti nafinii jabaadhuu naan jedhaa ture. Taaksii keessatti gaafa wal argine siin jedhu kana ani gaddeefiitinii mammaaksa Oromoo tokko itti hime ibiddaan duruu wal beeknaa. utubaan irraa qabaa jette eeleen manni gubannaanii jedha oromooniin jedheen waan ani isaaf mammaake ta'uu dafee galeefiiti eeyyee dhugaa jettee nu hiyyoomsanis wal'aansoo kanarraa boodatti hin deebinu hiyyumaan duruu wal beeynaa jechuudha miti jedheen naddeebiseen otoo jarmaniin deemin dura torban tokko dura akkana wal argine hammuma hamma dhuma saatiitti illee wannuma biyya kanaa wannuma oromoo kana yaadaa ture.
gaaf pirezidaantii ta'ellee immoo ijoollee barsiisota oromoo yuunivarsiitii finfinnee jiraanitti dhufetti waan hedduun gorsaa bahe.
waggaanni pirezidaantii ture. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barattoota Oromootii fi barsiisota Oromoo irraa akkamittiin akka cunqursaa guddaan jiru itti himuudhaa fi barsiiftonni Oromoo nama torba taanee bal'ama nuu kennee sa'atii afur caalaa waliin dubbannee Oromoon akka obsa qabaachuu qabu gara fuulduraattis riisponsibilitiin nurraa eegamaa kan jedhuunis nu gorsee deebinee sana duras alamaan tokko achuma masaraa mootummaatti dhaqee dubbiseera. Gara caalu garuu Dooktar Nagaasoo eega inni riift baalii kanatti dinquun mul'achuu iyyuu riift baalii kana akka waanuma qorannoo oromoo kana gargaaruu fi ramadee dooktar nagaasoo waliin torban torbanii wal harkaa turree.
Nami dhaloota ammaa ijoolleen lafa dhuftu jabeen isarraa obsi isarraa anaaf simaan baran.
Wanni baranne tokko an akka naa galetti warri garaasaa bula bahees numa du'a. namni immoo beektaa mammaaksa booranaa sirran beeku booranni waan jedhu adii diidaa namni aadaa keessatti du'e waan jiru fakkaataa jedhe adii diidaa jedhe mammaaka booranni namni akka nagaasoo kun nama aadaa keessatti du'eedha. Sarraa wanni barannu dhugaadhaaf dhaabbachuun aadaa keessatti du'uun hammam akka isheen faayidaa qabdu nu barsiisaa jedhee yaada. Fakkeenyummaa isaa kana piroopaagandaadhaaf warri itti faayidamanis hin jiru. Wanni kun waan piroopaagandaadhaaf itti faayidaman otoo hin taane waan ittiin biyya barsiisan ta'uusaallee namni hubachuu qabaa jechuun barbaada.
Gabaan an qabadhuun keessaa Dooktar Nagaasoon gaafa televezyiinii Itoophiyaa riippoorterii ta'eetiin hojjedhu yoo hedduu waan kiyyiin dubbataa. jecha dhagaa qootii soraan guddinna afaan oromooti gumaachi ittiin hojjechuu jiru afaan oromoo wal barsiisuuf qootii inni hojjetu waan guddaa jedheetiin waan akkanaan dhagaa gaaf tokko bilbilaan wal argarree hangaafas televezyiinii Itoophiyaa dhiiseetiin Ameerikaa galuuf deddeemuu jiru naa qophaa'eetiin jedhu manan na yaame achiin walitti dhumne na jajjabeessee afaan oromoo guddanuu gumaachite jajjabaadhii jedhee na eebbisee na badhaasee deeme tanallee anillee isallee waan qabadhuun qaba yoo akka laaltu namni hedduunis waan maaniin qaabatu seeta.
Waan afaanii ati jette soraanii dabaloomantii afaan keenyaa kanaa fi daayileektiin booranaa akkam barbaachisaa akka ta'ee ka'aati amma naan jettu kana aniyyuu afaan doktor Nagaasoo irraa dhagaheera. afaanuma naannawaa tokko oromoo duwwaa fuunee isa dabalatii godhu otoo hin taane in terms of purity of oromoo language gurraaf nama mararuu isaa fakkeenyi afaan booranaa kun jedhee anumaafuu alnaa kaasaa ture doktar nagaasoon beektaa nama fageessee yaaduudha jedhee kan hubataa oromoo baay'eenis akkuma kanatti waan hubataa jiru na fakkaata.
Dooktar Gammachuun galateeffanna. Dooktar Nagaasoo Gidaadaa fuulaa dhugaa jira. Abbaan maatii ganna torbaatamii shanii cufaa seenaa Oromoo aadaaf waan hedduu barsiisa ba'e. Wanni inni barsiisuun kaan intarneetii kaan qalbii namaa keessa jira kaan barreeffamaan jira. Biyyeensi sabladhinnaa jennaani. Maatiin ammoo jajjabaadhaa jennaani.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boruun walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.